mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda muriko muyumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe nanje oriane itanga ishaka mu makuru yo muri kano kanya mu burundi abanyagihugu baba mu mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura baridogera iduzwa ry'ibiciro biduga ku munsi ku munsi ikiro cy'ibiharage cya kirundo cyaba gifite amafaranga igihumbi n'amajana abiri ubu kigeze ku mafaranga igihumbi n'amajana umunani ikiro cya kinure kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri isukari yahora igurwa demire demire senkesa ubu ikaba igeze kuri bitanu naho nyine ntuyironka abo ni bamwe muri abo banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura leta y'uburundi igiye kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomine agize igihugu mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'aya bibiri na mirongo ibiri n'indwi umuryango w'ubumwe bwa buraya ugiye guhagarika ibikorwa byo kumenyereza ingabo za mali perezida wa ukraine volodimir zelenski yongeye gusaba ibihugu vya buraya gufatira ibihano amabanki y'uburusiya bakanahagarika kugura ibintu bituruka kuri peteroli y'ico gihugu aya makuru rero nandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo ukraine iriko iras, irasuzuma amakuru avuga ko uburusiya bwoba bwarakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka mu gisagara kirimwo ikivuko ca maripol kiri mu bumanuko bw'igihugu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidel niyongabo icegera c'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa ukraine hana maria yatangaje ko leta iriko iratohoza ayo makuru ataremezwa icese perezida wa ukraine volodimir zelenski ejo kuwa mbere yavuze ko uburusiya bushobora gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihe buriko bukoraniriza inteko zabwo mu karere ka donbas mu mugambi wo kwitegurira ibitero bishasha ku gihugu ciwe yamara ntiyemeje niba ivyo bigwanisho bimaze gukoreshwa koko leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyatangaje ko biriko biragerageza gutohoza amakuru avuga ko vyoba vyarakoreshejwe muri ico gihe abategetsi ba ukraine bariko basaba abasivile guhunga ibice biri mu buseruko bw'igihugu imbere y'ibitero bikomeye vyitezwe vy'uburusiya ni mu gihe ingwano mu gisagara ca mariupol kirimwo ikivuko kiri mu bumanuko bw'igihugu igeze mu bihe bihambaye
arakoze cyane mugenzi wacu fide nyongabo kuri iyo nkuru perezida volodimir zelenski wa ukraine yongeye gusaba ibihugu vya buraya gufatira ibihano amabanki y'uburusiya bakanahagarika kugira ubutunzi buva kuri peteroli y'ico gihugu ageza ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko ya lithuania akoresheje uburyo bwa videwo zelenski yavuze ko igihe cyose ibihugu by'uburayi bigicuruzanya n'uburusiya bizatera intege abategetsi b'uburusiya gukomeza ibikorwa byabo by'ubushotoranyi kuko bazumva ko nta nkurikizi bibagiraho nubwo uburayi bumaze gufatira uburusiya ibihano byinshi perezida zelenski asanga bukeneye no guhagarika gukomeza kugura ibikomoka kuri peteroli by'uburusiya hari ibihugu bikomeje gushidikanya gufata icyo cyemezo kuko bisanga byagira ingaruka ku bukungu bwabyo dore ko ibikomoka kuri peteroli byinshi babigura ku burusiya perezida vladimir putin w'uburusiya we yavuze ko muri ibi bihe ku isi bigoye cyane gushyira igihugu kinini nk'uburusiya mu bwigunge yongeye kuvuga ko ibitero bagabye kuri ukraine bigamije kurinda umutekano w'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Ukraine bakoresha ikirusiya n'uw'igihugu cye hagati aho biteganijwe ko perezida Putin ahura na mugenzi we wa Belarusiya Alexander Lukashenko ibiganiro byabo biribanda ku kibazo cya Ukraine Belarusiya ni kimwe mu bihugu bishyigikiye Uburusiya
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya umushikiranganji mukuru w'ubwongereza boris johnson agiye gucibwa amande azira kuba yararenze ku mabwirizwa yo kwirinda covid cumi n'icyenda muradutunga akabazo mu buhinga bw'ivyuma inzovu yarishe umushakashatsi w'umunyakolombiya imuhonyanze yariko yiga inguge nini nini zitwa chimpanzi muri parike ya kabila iri mu burengero bw'igihugu ca uganda nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu inkuru ya mugenzi wacu fidel niyongabo sebastian ramirez amaya wo kuri kaminuza ya leta ya arizona muri leta zunze ubumwe za amerika yishwe n'iyo nzovu ku munsi w'imana urangiye yariko agira ubushakashatsi mu ishamba ryo muri iyo parike ari kumwe n'uwo bakorana ikigo kijejwe inyamaswa muri uganda catangajwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ko bahuye n'inzovu yari yonyene ikirabatera bituma bategerezwa guhunga mu mpande zitandukanye ico kigo kimenyesha ko iyo nzovu yakwirikiye sebastian iramuhonyanga gushika ahapfa yariko agira ubushakashatsi bwo ku rwego rwa doktora ku kugene inguge nini nini zitwa chimpanze z'igitsina gore n'igitsina gabo zibana urupfu rwiwe rubaye amezi atatu inyuma y'uko ingenzi ikomoka muri arabiya saudite yishwe n'inzovu mu yindi parike muri uganda
urakoze Edi- eh, frider kuri iyo nkuru handi naho umushikiranganje umukuru w'ubwongereza boris johnson agiye gucibwa amande azira kuba yararenze ku mabwirizwa ya covid cumi n'icenda ni inkuru ya mugenzi wacu eri gwema gufatirwa ibihano kwa minisitiri w'intebe johnson byemejwe n'ibiro bye nyuma y'uko polisi mu mujyi wa londres itangaje ko igiye guca amande abantu hafi mirongo itanu bazira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda umuvugizi w'ibiro bya minisitiri w'intebe yavuze ko boris johnson na minisitiri w'imari rishi sunak bamaze gushyikirizwa impapuro za polisi zibamenyesha ko polisi yiteguye kubafatira ibihano abandi bafatiwe ibihano barimo umugore wa minisitiri w'intebe kari polisi ivuga ko aba bayobozi barenze ku mabwiriza mu gutegura ibirori n'iminsi mikuru byahuzaga abantu benshi bikabera mu biro bya minisitiri w'intebe n'ahandi ibi byatumye abatavuga rumwe na leta bongera gusaba ko boris johnson yegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe kiyo stama uyobora ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko johnson na minisitiri w'imari begura kuko birengagije amategeko no kubeshya rubanda hari kandi abadepite bo mu ishyaka rya minisitiri w'intebe bamaze gusinya ku mpapuro zisaba ko haba itora mu nteko ishinga amategeko ryo kumukuraho icyizere imiryango y'ababuze ababo bazize covid 19 nayo yamaze gusaba ko minisitiri w'intebe johnson yegura
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no kudukurira kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya naho turaja mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahereye mu buganda abayobozi bajejwe amagara y'abantu mu karere ka gahana imbere imbe- i- i- imbibe gahana imbibe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo gahangayikishijwe n'uko ikiza cya covid cumi n'icyenda gishobora kongera kwi- eh, gukwirya- kwiragirana muri ako gace ni inkuru y'umumeshamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi mu buganda Mu byumweru bitatu bishize umupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda wakiriye ibihumbi by'impunzi zihunga imirwano misha hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshamba wa M23. Benshi mu mpunzi bahisemo kuguma ku mupaka kugira ngo bakurikirane uko ibintu bimeze mu rugo kugira ngo basubireyo bituje ariko abashinzwe umutekano babasaba kuva ku mupaka bakaja mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande. Buri mpunzi igera i Nyakabande igomba gukorerwa ibipimo bya covid cumi n'icyenda. Abandi benshi nabo barakingirwa icyo cyorezo n'izindi ndwara. Ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko hariho impunzi zasanzwe zaranduye icyorezo covid cumi n'icyenda. Uku niko uwungirije ushinzwe iby'ubuzima mu karere ka Gisoro Nick Muneza yabitangarije ijwi ry'Amerika.
Eh, hari abagore babiri b'abakongo eh, bagize ibimenyetso bisa nk'ibya korona basuzumye tubasanzamo tubasangamo covid so ariko bari stable bameze neza turi kubavurira nyakabande mu kampu mu transit kampu nibo bari kuko tuzi ngo uburwayi bwa covid burandura cyane bugakwirakwira mu bantu vuba Mm, kuba bari bari muri uru- muri iyo mbaga y'abantu y'impunzi yahunze ntabwo mufite gukeka ko haba hari n'abandi baba banduye hari ibyo dukora byo twita aho ngo ni contact tracing nyine abegeranye n'abo ngabo nibo twapimye ariko ibipimo byabo nti- byerekana ko bo batarafatwa icyo nakubwira cyo gikomeye aba bantu iyo bari kuza hari igihe baza banyura no mu mago y'abavandimwe babo so ubwo bivuga ko tutaramenya niba wenda hari abandi baba baranduye iyo banyuze bo bababwiye ko hari aho baba baranyuze ntabwo babyemera ibyo ni uku twe natwe turabikeka ariko ntabwo bemera ko banyura mu mago y'abandi iyo bari kuzanya akabandi so ubwo batugarurije umurimo munini kuko twebwe nka gisoro twari tumaze amezi abiri tutabonye umuntu ufite korona nk'uko uyu mukozi w'iby'ubuzima abitangaza itsinda ry'abakozi byo mu buzima ryashizeho ingamba zimwe na zimwe zo gukumira ik- ikwirakwizwa ry'iki cyorezo harimo no gushakisha amakuru ku bantu bashobora kuba barabonanye n'izo mpunzi zanduye kugira ngo nabo bakorerwe ibipimo Eh, cyane rwose twashyizeho eh, eh, eh, gahunda zo gu- zo ku- zo gupima buri umwe wese ufite ikimenyetso kandi turongera dushyiraho n'ingamba kugira ngo twigishe abantu bamenye ko n'ubundi twatewe twashyizemo kwigisha kugira ngo abantu bi- bikenkere bikenkere iyo ndwara kandi bayipimishe turebe uko twa- twabyifatamo twumvise ko muri no kugerageza kubakingira ndetse ba- aho ngaho n'ibyo oh cyane cyane bose uwemeye wese turamukingira kuko imiti turayifite barenze igihumbi bamaze kubona urukingo rwa rwa korona hanyuma babyakira bati iyo mubabwiye ngo nibikingize oya barabyakira rwose ahubwo ni ko batubwira ngo iwabo biba bitabakorerwa ariko barabyakira nta kibazo bafite nabyo hagati aho amakuru aturuka mu gace ka rucuro karimo umutekano muke yerekana ko hashize kabiri hatuje umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka gisoro shafik sekandi yatangarije ijwi rya amerika ko kubera umutuzo ugereranije impunzi zimwe zatangiye gusubira mu rugo ariko abenshi bakaba bagitinya gutaha So in the last two days, no any fighting on the other side of Congo. So the situation remains ati calm.
mu minsi ibiri ishize nta mirwano yabaye mu baturanyi bacu bityo ibintu bikomeza gutuza impunzi nke zatangiye gusubira muri kongo ariko abenshi baracyari ku mupaka wa bunagana batinya ko intambara ishobora kongera gutangira mu kigo cy'impunzi cy'i nyakabande mu mpera zo ku wa mbere hari hageze impunzi zigera mu bihumbi cumi na bibiri na magana atatu na cumi na bane kandi turakomeza kubasaba ko bose bava ku mupaka bakaza kuri iki kigo aho impunzi zisanzwe zakirirwa kubera yuko tudashaka ko bakomeza gutatana hose Asylum seekers, we don't want them to scatter anyhow, anywhere.
ntibiramenyekana niba hari ingamba z'amahoro zo gukemura amakimbirane zirimo gukorwa nubwo mu gutangaza ko bahagaritse imirwano abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu bavuze ko babikora kugira ngo bahe amahirwe uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye na leta yabo mu mahoro uku kubura ibisobanuro ku ngamba zaba zirimo gukurikizwa mu gukemura iki kibazo bisa nk'ibituma impunzi ziguma mu gihirahiro amakuru y'icyorezo covid cumi n'icyenda mu mpunzi ukurikije abashinzwe iby'ubuzima ushingiye ku kuntu icyorezo cyahungabanyije imibereho y'igihugu mu bihe bishize bishobora gutuma ubutegetsi butekereza ku ngamba zikomeye zishobora kutagwa neza abahunga ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze cyane ignatius dukubitire mu burundi naho aho abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa politiki umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura basa n'abarengewe n'iduzwa ry'ibiciro by'ifungurwa kubera i- ibura ry'ibitoro ni inkuru ya mugenzi wacu tiyarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda kuronka ibyo gufungura kwa bamwe bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi ngo bibandanya kuba ingorabahizi kuko ibiciro byaduze cane bikarengera ubushobozi bwabo aba ni bamwe mu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika nk'ubu nk'akarorero umuntu arashobora kuba atunze nk'abantu mu nzu mugabo ubuye kubera ibiciro byaduze hacyagera igihe usanga umuntu yikuye umuntu atamwanka agasanga aramusubije yamurungitse yamu- rero ku bw'ivyo wowe inkurikizi urumva ari nyinshi rero ikiro cy'ibiharage cya kibondo cyawe kigwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri ubu kigeze ku mafaranga igihumbi n'amajana umunani ikiro cya ki- cya kinure kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri isukari yahora igurwa demire demire senkesa ubu bikaba bigeze kuri bitanu naho nyine ntuyironka urumva ibifungwa byaduze ibintu bya ibiciro byagiye biraduka mugabo amarondero ntiyongerekanye nta ma entreprise mashasha nyine ibintu bimwe bimwe usanga abantu baronderamo ngo, ngo bikunde aba banyagihugu kandi berekana ko inkurikizi zabyo zishobora kongerekana zikaba mbi cane zirimo ubusuma ndetse n'abafise amikoro asanzwe yarabayabaye bafise abana bato impungenge akaba ari zose z'uko abana babo bashobora kugwara kwashi kubera gufungura nabi turonka uko duteka abana bace batugwarira ko kwashi aha ange ntacyo turonka tukivuga ngaha twaragese ngaha dusaba yuko bomandukira igiciro kubera dufise abana ba- baza batujana mwibaba bamwe bamwe turabapfakazi ntitugire ico twihereza ubukene buzoca budutera tukabura icepfo ca ruguru hari aho umuntu aba afise n'akazi kabayebaye akabura n'ayo mahera abadandaza nabo bavuga ko ibiciro by'itike mu ntara zo hagati mu gihugu byadugijwe nk'inshuro nka zibiri mu gihe ariho hasanzwe hava byinshi mu bifungurwa bikoreshwa mu gisagara ca bujumbura aha n'amakara asanzwe akoreshwa n'abanyagihugu benshi baba muri iki gisagara ngo biragoye kuyaronka n'aho boba barose ico bateka nk'uko abanyagihugu babitangarije abakunzi b'ijwi ry'amerika hari ibyo bihumbi bibiri rero maze kugura ibyo bihumbi bibiri ntugire ngo urateka ngo ugende bihiye bishe tutagira amakara bishe tutagira inkwi naho dusenya aha turi bujuma nta naho dusenya nawe tugiye kubaho gute leta irabikenewe tugarukira ko turabigende twubaho natwe tukarera abana nk'umuntu yahora akoresha nk'amakara ya demire ku munsi ubu yasigaye akoresha amakara ya turuwamire naho nyene ntugire arakwira neza naho ishyirahamwe rijejwe gukingira agateka k'abaguzi abuko association buhundeze de consommateur naryo ryabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika kwira iduga ry'ibiciro ku masoko nabo ribateye ikibazo gikomeye pierre nduwayo aserukirira ishyirahamwe abuko asaba leta gufata ingamba zidasanzwe zitanga umurongo nyawo w'ibiciro ku isoko kugira ngo hatagira abikikamukiza mu gukandamiza abanyagihugu bashyiraho ibiciro by'umurengera habura kugira gufatwa de mesure exceptionnelle kubura muri iki gihe cya covid hari de mesure zafashwe kugira ngo bereke la population le comportement bogira l'autorité devait intervenir kugira ngo ba- bereke la population nyine tuboheza bakabyifatamo hanyuma no kudekuraza toute repecuration isoko turuko kenshi iyo ah, hari ine situation mbi nk'iyi inye abantu baca bikika mu gihe usanga ari benshi cyane Iri duga ry'ibiciro ku isoko rusange ry'u Burundi ribaye mu gihe mu minsi iheze hari hasohowe itangazo ryerekana ibiciro ntarengwa ku biribwa bisanzwe byera ku butaka bw'u Burundi nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Clement ku masabo yabitangaje mu kiganiro cari cahuje abanyagihugu n'ubushikiranganji butandukanye mu kwezi guheze ariko akaba yarumvikanishije neza ko ivyo biciro byari byashizweho byari ku neza y'abarimyi ku bijanye n'ibiciro vyi- vy'ifungurwa ngira ngo bo- ino minsi umwana wese ko hatangajwe ibiciro bitandukanye aha rero mu bijanye n'itangazwa ry'ibi biciro ni uko two twagira dufata akazi kugira ngo tumenyeshe tukaba twumviza yuko mu bijanye n'ibi vy'ibiciro vyashinzwe byatsinzwe ku neza y'umurimyi kuko tuvuga tuti umwuga w'uburimyi utegerezwa gutungisha abarimyi ifatiye uko ibintu byifashe hirya no hino mu masoko ifatiye kandi no kugenda bishyikirizwa n'aba n'abariya Amakuru ava mu Burundi kandi avuga ko gushika ubu ibiciro byaba iby'imodoka zija mu ntara zigize Uburundi zaba izunguruza abantu ndetse n'izisanzwe zitwara ibifungurwa zibijana mu bisagara bitandukanye itike ishigwaho na ba nyenebyo aha n'ibiciro by'ibifungurwa bikaba ari uko kuko nta giciro ntarengwa leta iratangaza nk'uko abanyagihugu babitangarije abakunzi b'ijwi ry'Amerika Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali urakoze tiyariva tukivuga ku burundi leta igiye kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomine igize igihugu mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ayo muri bibiri na mirongo ibiri n'indwi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru i kigali mu rwanda kubw'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu intara nkeya zigizwe n'amakomine makeya niwo mushinge w'iterambere rirama ry'abanyagihugu gervain ndirakobuca abona ko ari co gituma igitigiri c'intara cumi n'umunani n'amakomine ijana na cumi n'icenda kitorohereza iterambere ndetse n'ibikorwa vy'amatora muri rusangi mu nama yagiranye n'abatwara intara n'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu yabereye mu ntara ya kayanza gushika mu mpera z'iyindwi iheze uwo aserukira leta yasiguye ko uwo mugambi ubwirizwa kuba wagiye mu ngiro imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ikibazo cya kode elegitoral iteza guhinduka nibyo nibyo mugabo ariho repure yaraba twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho loro decoupage administratif shaje igabanya amakomine ikagabanya n'intara no kode rero ntidushobora kuyishikako iryo bwirizwa ritaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twisunze yoro decoupage shaje tudahengamiye kuruyusanye kururiya nyamara naho biri uko bamwe mu banyamigambwe babibonamo amahinyu nk'umugambwe senel ukomeye mu gitavuga rumwe na leta ubona ko ari ubusuma bw'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ay'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bwatanguye gutegurwa uwo mugambwe wavuze ko igikorwa co guhindura itegeko rigenga amatora co kwitonderwa abegwa na politike bose bakagira ico baterereye hako leta ivyihererana yonyene agatogwasa twari uwo mugambwe akanabuserukira mu nama nshingamateka yabwiye ijwi ry'amerika ko umugambwe wiwe utarasabwa intererano kuri ico gikorwa ico bikoze hari iyindi migambwe nka apdr icima ko igabanuka ry'intara rizotuma bashikira abanywanyi babo neza kubasaba amajwi gabriel banza witonde atwara umugambwe apdr kuri mikoro y'ijwi ry'amerika mu mpinyanyiro za politiki zaba zabaye imbere y'uko amatora aba ariko twebwe umugambi wa federe tubona ko atamahenya ari mu byo kuri ayo matora ya cyangwa ari ahubwo bizadufasha ko twese tugera mu izo ntara zitanu cyangwa zitandatu kuko wari usanga ubu amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ibera mu zindi ntara ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo ku buryo bizodukurikirana ibiri ko birahabera aho ubona ko baduhaye ntabwo zo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro do vote yose tukabona ko amatora ariko aragenda neza umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yasiguye ko iyindi ntumbero nyamukuru yo kugabanya intara n'amakomine ari ukugira ubutunzi bw'amakomine bwisununure kurusha ku burundi uno munsi abege beniseti miri wisakarani katari kilometero kare intara cumi n'umunani amakomine ijana na cumi n'icyenda n'ikibazo ikibazo ugaca usanga rero beniza amakomine ikomine nishikira ni miliyoni majana abiri tugaca tuvuga ngo dufite amakomine ngo turiko tuja muri decentralisation iyo decentralisation ikunda ikunda hama tugaca tuvuga ngo turiko twakwiyara ikomine ngo tuzaha 500 miliyo ugaca ufata komine mishiha 500 miliyo komine rumonge 500 miliyo komine kayanza 500 miliyo muca mwumva ko ari ikibazo nibaza yuko imana ikatuja imbere tukabishika ko bizoba ari igikorwa cy'iteka ku gihugu cacu aha umugambwe apdr urahafitiye intererano kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko kubera intara zitanu canke zitandatu zama zikomera rwose kuko usanga zigira imigwa mikuru ikomeye bigatuma ibisagara bito bito nabyo biba byinshi kandi bikomeye cyane ariko rero nubwo bimeze uko turafite ibyo dusaba muraze yuko intara zagiye zigwira kugira ngo begereze ubutegetsi abenegihugu dusaba yuko bagabanije intara n'amakomine boca bahereza inguvu amazone kuko uno munsi hariyo atwarwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri adiminisitirasiyo naho atagitigiri n'amazina y'intara nshasha biraja ahabona amakuru ijwi rya amerika rifise ni uko intara zishobora guhurizwa hamwe zikaba zitanu zigahabwa amazina y'inzuzi n'ibiyaga biri mu gihugu isoko ry'inkuru rivuga ko akarorero kuri uwo mugambi wo kugabanya intara n'amakomine ari igihugu kibanye cy'u rwanda gito mu bunini ugereranije n'uburundi ariko kikaba gifise intara zitanu harimo umugwa mukuru w'igihugu hamwe n'uturere mirongo itatu gusa tugereranywa n'amakomine mu burundi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
urakoze cyane byakava kuri iyo nkuru perezida w'u rwanda paul kagame harabandanya urugendo rw'akazi rw'iminsi itatu muri congo brazaville urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu muri urwo rugendo paul kagame azoshira umukono ku masezerano atandukanye harimo ay'ubudandaji bw'amabuye y'agaciro mu bijyanye mu ijambo nako mu ijambo yabwiye abadepite mu nama nshingamateka perezida kagame yavuze ko afurika izotezwa imbere n'ubumwe bw'ibihugu biyigize muri congo brazaville abanyarwanda barenga ibihumbi icumi bahahungiye mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye na aloise bayingana aserukira izo mpunzi n'abasaba ubuhungiro abanza kumubaza uko yakiriye urugendo rwa perezida paul kagame w'u rwanda urwo rugendo twarumenyeshejwe n'inzego z'umutekano hanyuma badusaba niba twaza kumwakira icyo twababwiye ni uko tudashobora kwakira umuntu twahunze ese umuntu wahunze umuntu wamwakira gute wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi ibyo rero twarabibakaniye ubu rero bamaze kubyumva gutyo basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora hanyuma ntituzigere aho ari kwakirirwa ariko se nubwo bwose mwabibabwiye bakabyakira gutyo mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite ijya mbere cyo biterwa n'icyamuzanye ndumva yaraje ajya gusura mugenzi we bafite ntuzare intereta bibagenza ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi yaza avuga ko akeneye guhura n'impunzi ubwo abategetsi abayobozi b'igihugu bagomba kubitubwira noneho tukagira icyo tubivugaho mwebwe nk'impunzi ziri aho ngaho muri congo brazzaville hari igihe leta yigeze ku usa naho ibashushubikanya ibabwira yuko igihe kigeze kugira ngo murebe ahandi mwajya cyangwa se musubire mu rwanda magingo aya ubu tuvugane ikibazo kigezeho kimeze gite bo magingo aya nyuma yaho sitati y'impunzi irangiriye muri ya domiri diseti kugeza ubu urabona imyaka ingahe iri hafi gushyira turi hano muri iki gihugu nta cyangombwa tugira bituma rero hari abantu bashobora gutembera abantu bashobora kugenda mu gushakisha imibereho rimwe na rimwe bahura n'ibibazo nubwo umuntu atabyita ko bikaze cyane ariko ibyo bita dekayizore rimwe na rimwe bamwe bahura n'ibibazo ubwo rero libure sirikirasiyo usanga itameze neza ikindi ntabwo ari ibyo gusa hari n'ibindi bibazo impunzi ihura nabyo wenda n'uwagira nk'udufaranga na duke agira ati ngiye natubitse ahantu ntabwo ashobora kubikora kubera yuko nta karita agira ntabwo umuntu ashobora kohereza udufaranga ngo ujye kudufata kubera nta karita ugira kugira ngo iguhesha kudufata ahubwo bisaba kujya gutuma undi dongo hari na karite simu na karite simu ntushobora kuyigura kubera ko nta karite ugira ubwo rero amvete murumva ko turi mu gihirahiro tumeze nk'aho turi abantu batagira nasiyonalite bakunze kwitariza patirite hari abandi bari aho ngaho mwabyaye abo bana mubyara bameze bate bajya mu mashuri bariga niba biga biga mu ruhe rurimi
abana twari ababyaye tufite abana benshi twagerageje kwegera leta kugira ngo turebe niba abo bana bahabwa za karite d'identite ayo makarita y'identite rero byaragoranye kuko ariko bavugwaga yuko nibaramuka bayabahaye ababyeyi babo batazataha ariko nyuma ni uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaje kubyemera yemera ko abana bacu bavukiye hano muri iki gihugu bagomba guhabwa amakarita y'identite kuko amategeko abibemerera ubu rero biri mu nzira ariko kugeza n'ubu ntabwo bari bayabona barayategereje ariko abenshi bamaze kugezamo amadosiye agiye amaze kugera kuri magana cyenda na mirongo itanu n'umunani bakaba bakiregereje ko bazahabwa karite zidantide ibyangombwa ibibaranga by'abana mwese hamwe impunzi z'abanyarwanda muri aho ngaho muri congo brazzaville mubarirwa muri bangahe
bo muri congo brazzaville ubundi barabara ko turi ibihumbi icumi n'abantu na magana ane ariko harimo na redomanderi dazira ubwo rero muri abo ngabo nakubwira ko muri icyo gihe cya koroze sesasiyo la domiri diseti byarangiye bari bavuze yuko buri bamwe bahitamo gutaha abandi bagahitamo gukomeza kwaka ubuhungiro abandi bagahitamo integarasiyo lokale ni ukuvuga bamaze bagafata pasiporo z'u rwanda ubu rero byarangiye hamaze kuva domiri tereze kugeza domiri diseti hari hamaze gutaha abantu ijana na cumi n'umwe abagiye muri integarasiyo lokale ni ukuvuga bemeye gufata pasiporo z'u rwanda bakaba aba diaspora babaye icyenda abashoboye guhabwa sitati z'impunzi bari magana inani na bane ababuze sitati babaye ibihumbi umunani magana ane na mirongo itandatu aloyize bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri muri congo brazzaville kimwe n'abaka ubuhungiro ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika namwe turabashimiye kuba mushobora kumenya uko duhumeka hano muri congo
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru byo kuri ino saha mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye diodone cubahiro wamfashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha umugoroba mwiza